mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nyirinahazwe patiri ubalde rugirangoga yamenyekanye kubera inyigisho ziwe zo gusanasana imitima ubwiyunge n'ingabire yo gusengera abarwayi kuri uno wa kabiri yashingurwanye iteka nazaga hano mfite uburwayi bugakira n'ibibazo najyaga ntwara inda zikavamo zikavamo ariko nsengeye nkajya mbyara umwana muzima imana imuhuruko ridashira uyu ni umwe mu bakirisitu bari baje gusezera ubwa nyuma patiri ubalde yashingurwanye iteka mu rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda mu burundi perezida evariste ndayishimiye yakiriye ugiye guserukira amerika muri ico gihugu hamwemera ko leta yiwe izokora ibishoboka byose kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ibandanye kuba myiza muri nigeria abakobwa ba baba amajana abiri na mirongo umunani bari baherutse kunyuruzwa barekuwe ku mugabane wa buraya ishirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rsf ryitwariye mu butungane bwo mu budagi umuganwa wa arabiya sawudite aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihe hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahikaza amakuru agezwe hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa afurika ishiramwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bw'abamenyesha amakuru sepeje mu mpfunyapfunyo risaba ubutegetsi bwa etiyopiya kurekura abamenyesha amakuru bane bakorera ibimenyesha amakuru mpuzamakungu bari mu minwe y'abajeje umutekano imekele ku mugwa mukuru wa tigre ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu oriane itanga ishaka ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira ineza y'abamenyeshamakuru cpj risaba rishimitse ubutegetsi muri etiyopiya kurekura abamenyeshamakuru hamwe n'abandi bakozi b'ibinyamakuru bahagarizwe mu karere ka tigre igisirikare cya leta n'abagishigikiye bariko bagwana n'imigwi y'abashigikiye ubutegetsi bw'ako karere abanyetiyopiya bashika kuri bane bakorana n'ibimenyeshamakuru mpuzamakungu bari mu minwe y'inzego z'umutekano imekele ku mugwa mukuru w'intara ya tigre abo barimwo abahinga babiri mu guhindura indimi bakorera itororokanirizo ry'amakuru y'abafaransa afp n'ikimenyeshamakuru the financial times hamwe n'umufasha wabo umwe bose uko ari batatu bafashe ku munsi wa gatandatu iradiyo bbc nayo nyene ku munsi w'ejo yatangaje ko umumenyeshamakuru wayo akorera ibiro vya tigrinya yahagaritswe mu bisanzwe bbc afp n'ikinyamakuru the financial times byari birekuriwe gukorera mu ntara ya tigre mu itangazo yasohoye mudoki momo aserukira ishyirahamwe cpj mu karere k'ubumanuko bwa sahara amenyesha ko n'imbere y'uruhagarara rwa politike ruri muri iyo ntara itangazamakuru ryari risanzwe rikumigwa avuga ko ubuhoho igisirikare cya leta ya etiyopiya kigenda gifata abamenyeshamakuru bigiye gutuma ubwigenge bwo gushikiriza amakuru buba buke kurusha oriyani itanga ishaka urakenuye reka tuve muri etiyopiya twerekeza muri nigeria abakobwa ba baba amajana abiri na mirongo umunani bari baherutse kunyuruzwa barekuwe mugenzi wacu thomas kamirindi atubandanirize ino nkuru aba banyeshuri bashimuswe mu ijoro ryo kuwa kane buke ari kuwa gatanu mu cyumweru gishize mu ishuri ryisumbuye ry'ahitwa jangebe muri leta ya zamfara mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya nigeria icyo gihe leta yatangaje ko bari magana atatu na cumi na barindwi ariko uyu munsi guverineri wa zamfara belo matawale yatangaje ko abana bose bari barashimuswe uko ari magana abiri na mirongo irindwi n'icyenda barekuwe ntiyasobanuye icyo kinyuranyo cy'imibare cyangwa niba leta yatanze ingurane kugira ngo barekurwe bageze ku ngoro y'aho akorera igusawo umurwa mukuru wa zamfara bari mu mabisi bakihagera bahawe imyenda ikeye imeshe yo guhinduranya n'iyo bari bambaye abaganga nabo babapimye bavuga ko bose bameze neza nta burwayi bafite ishimutwa ry'aba bakobwa b'ijangebe ni irya kane ry'ikivunge ryibasiye abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye muri aya mezi atatu ashize mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya nigeria buri gihe abo leta yita imitwe y'amabandi abatwara abarekura yabanje gusaba ingurane y'imari itubutse ariko nanone nta na rimwe leta yari yemera ko koko ko iyitanga mu itangazo yashyize ahagaragara perezida wa nigeria muhammadu buhari yishimiye irekurwa ry'aba banyeshuri b'ijangebe avuga ko guverinoma ye itazatezuka guhiga abitwaje intwaro bose ku buryo butemewe n'amategeko turacari ku mugabane wa afurika ubutegetsi muri nigeri bwagiriza umunyepolitiki atabwari umwe na leta hama amadu ibyaha umunani birimo kugerageza guhirika ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu ibindi na mugenzi wacu edi rwema ibi bamushinja babihera ku myigaragambyo yari aherutse guhamagaza yo kwamagaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize yavuze ko yaranzwe n'uburiganya iyo myigaragambyo yaguyemo abantu babiri umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Mohamed Bazoum niwe watsinze ayo matora ku majwi mirongo itanu n'atanu ku ijana Amadu wabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntiyemerewe kwiyamamaza mu matora yabaye uyu mwaka yashyigikiye umukandida Mahamane Usman wigeze kuyobora Nigeri uyu nawe yemeza ko ayo matora yibwe avuga ko ariwe watsinze icyiciro cya kabiri abayoboke be bigabije imihanda mu cyumweru gishize aho bahanganye na polisi banatwika amazu arimo n'iy'umunyamakuru wa radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI Musa Kaka perezida watowe Bazoum asimbuye perezida Mahamud Isufu uvuyeho nyuma yo gutegeka manda ebyiri z'imyaka itanu yikurikiranya bibaye ubwa mbere muri Niger habaye ihererekanya ry'ubutegetsi hagati abaperezida batowe n'abaturage hakurikijwe demokarasi Edi Rwema urakoze nari nabicaye ku masonga nkitangura ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryituye ubutungane bwo mu Budagi ryitwarira umuganwa wa Arabia Saoudite Mohammed Ben Salman RSF yagiriza uyo muganwa ivyaha ndengerabutungane Thomas Kamirindi aragarutse usibye Mohamed Ben Salman bakunze kwita MBS mu kirego harimo n'abandi bantu bane bose bari mu butegetsi bwa arabiya sawudite rsf irabashinja iyicwa rya jamal kashogi n'ifungwa ry'abandi banyamakuru mirongo itatu na bane ivuga ko ikirego cyayo gisobanura ibyaha bihoraho biba byagenderewe byateguwe neza byo kwibasira ubuzima n'uburenganzira bw'abanyamakuru by'umwihariko abanenga ubutegetsi n'ibitagenda neza muri arabiya sawudite muri ibyo byaha harimo iyicarubozo urugomo rushamikiye ku gitsina birimo gufata ku ngufu kuzimira bidasobanutse gutoteza n'ubuhotozi rsf itanze ikirego cyayo nyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika itangarije ku mugaragaro mu cyumweru gishize raporo y'iyicwa ry'umunyamakuru jamal kashogi iyi raporo ivuga ko igikomangoma mbs witegura kuzasimbura se ku ngoma ya arabiya sawudite ari we uri inyuma y'ihotorwa rya kashogi arabiya sawudite yamaganye iyi raporo ivuga ko yuzuyemo ibinyoma gusa Reporters sans frontières isobanura ko yatanze ikirego cyayo mu Budage kubera ko amategeko y'iki gihugu aha ububasha n'uburenganzira inkiko zacyo bwo gukurikirana no kuburanisha ibyaha byibasira inyoko muntu bikorewe mu bindi bihugu ntibirasobanuka ariko igisubizo umushinjacyaha azaha iki kirego
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu komu aderese y'ijwi rya amerika mubandanya kumva kuri fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shotwave mushobora kuyisanga kuri facebook youtube na instagram aderese ni vewa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu rwanda kuri uno wa kabiri patiri ubalde rugirangoga yamenyekanye kubera inyigisho ziwe zo gusanasana imitima ubwiyunge n'ingabire yo gusengera abarwayi yashingurwanye iteka muri rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda umumenyeshamakuru wacu temisocle mutijima yari ahabereye imihango yo gusezera nyakwigendera ubalde
aha hari mu gitambo cya misa cyo guherekeza no gusezera bwa nyuma kuri padiri ubaridi rugirangoga kuri kiliziya ya santere ibanga ry'amahoro mu karere ka rusizi aho ari naho umurambo we washyinguwe kuri uyu wa kabiri ni umuhango witabiriwe ahanini n'abihayimana bo muri diyoseze ya cyangugu n'abandi bantu bake bo mu muryango n'inshuti ze za hafi aha hagaragaraga umubare munini w'abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano nk'uburyo bwo kugenzura ko amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda yubahirizwa mbere y'uko umunsi wo gushyingura umurambo w'uyu mupadiri rurangiranwa ugera ubuyobozi bwa diyosezi ya cyangugu bwari bwasabye abakirisitu kuguma mu ngo bakabikurikiranira ku maradiyo nyamara ibyo ntibyabujije bamwe muri bo kuhazindukira nubwo bari ku ntera yitaruye mu bice bikikije iyi santere iri ku buso bwa hegitari zirenga makumyabiri kuri bake bazindutse cyane bahabwaga umwanya wo kwinjira mu kiliziya umwe ku wundi bakageraho isanduku irimo umurambo w'iri mu rwego rwo kumusezeraho bagahita bataha bamwe muri bo bagashimangira ko padiri ubaridi akwiriye kugirwa umutagatifu kuri njyewe ubwanjye padiri ubaridi ni impano twiherewe n'imana iramukoresha mu gukiza abantu kandi ndizera ko azaba n'umutagatifu iruhande rw'imana nta gushidikanya ko ariho ari ubu akomeze aduhakirwe nazaga hano mfite uburwayi bugakira n'ibibazo najyaga ntwara inda zikavamo zikavamo ariko nsengeye nkajya mbyara umwana muzima nari mbigize inshuro icumi hanyuma hano uze gusenga birakemuka yarakemutse nza kubyara abandi batanu mbega imana imuhuruko ridashira yarakuye no kuba umutagatifu mbega ku bwa musenyeri celesitini hakizimana umwepiskopi wa diyosezi gaturika ya gikongoro akaba n'umuyobozi w'iya cyangugu muri iki gihe padiri ubaride yabayeho ubuzima bwa nyabwo bwo kuberaho abandi no kubagirira umumaro ibyo avuga ko bikwiye kuba urugero no ku bandi basaseridoti bagakomereza aho yari agejeje he kugira abo yitagaho babura kimurira tuzibe icyuho wasize maze nawe yahari azajya yishimira ko atasize ubusa ko ataruriye ubusa ko yasize intwari zakomeje zikanonosora ubutumwa bwe n'ibikorwa bye kandi yarabyivugiraga agira ati sumba ari dukiza ahubwo ni yezu ukiza yezu rero ni muzima nakomeze akize anyuze kuri twebwe no ku isengesho ryacu bapadiri uretse isengesho ryo gusabira abarwayi benshi bemeza ko bagiye bakiriramo indwara zinyuranye ubutumwa bwa padiri ubaridi rugirangoga bwibandaga ku gushishikariza abantu imbabazi n'ubwiyunge ibyo yabikoreraga hirya no hino mu gihugu ndetse no mu magereza ahafungiye abahamijwe ibyaha bya jenoside umusaruro ubwo butumwa bwagiye bugeraho mu kubanisha imiryango y'abagize uruhare muri jenoside n'abayirokotse bivugwa ko aribwo bwatumye mu rwego rwa leta yambika umudari w'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu nubwo kumusezeraho ku rwego rw'igihugu byari byakorewe mu murwa mukuru kigali ku wa mbere bikanitabirwa na bamwe mu bategetsi bakuru muri leta mu muhango wo kumushyingura kuri uyu wa kabiri nta mutegetsi wa leta wo mu rwego rwo hejuru wahageze icyakora bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi mu izina ry'ubutegetsi bwite bwa leta yijeje ko bazakomeza gutanga umusanzu mu gukomeza ibikorwa asize aho yari ageze afasha abantu kwakira amateka yabo gusaba imbabazi no kuzitanga abakora umwuga umwe nawe nawe ndetse n'inzego z'ubuyobozi dufite iyo nshingano tuzagumya gufatanya kugira ngo amateka tuvamemo imbaraga zituma dukumira ikibazo cyangwa hose nk'abanyarwanda nubwo ari hari ibikorwa bya hano by'ibanga ry'amahoro nk'ubuyobozi bwite bwa leta tuzagumya kubyunganira dushaka icyatuma biba byiza kurushaho kugira ngo abahagana bose babone ibyo byishimo padiri ubaridi rugirangoga yatabarutse mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka afite imyaka mirongo itandatu n'itanu aguye muri leta zunze ubumwe za amerika aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yari akirutse yabaye ikirangirire hirya no hino ku isi kubera ahanini ibiterane by'amasengesho yo gusabira abarwayi yayoboraga hakaba bemeza ko bakiriyemo indwara zirimo n'izo bavuga ko zari zarananiranye mu kuvurwa n'abaganga temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima urakenuye tukiri kuyavugwa ku rwanda ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa muri ico gihugu kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu ico gihugu kibasaba kubihagarika kuko bishobora kubakwegera ibibazo birimwo indwara nka kanseri i kigali mu rwanda mugenzi wacu eric bagira ubusa yabidukurikiraniye umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kiwutanze nyuma y'aho bigaragariye ko ku masoko yo mu rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hidrokinone ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima bwana lazaro ntirenganya ayobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu rwanda e, dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone e, urebye ingaruka ziteza icya mbere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu e, ku buryo izo bita melanocytes zangirika uruhu ntibiba rugishoboye kugira wa mumaro mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima ikindi uruhu ntirubage rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane e, bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za mikorobe zitandukanye za bagiteri amavirusi iyo ni inama rero natanga ni uko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi porodagiti zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredients atemewe ku bw'uko bishobora kugira ingaruka ari iz'igihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu ku kurwara za kanseri kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u rwanda abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa kigali nabo mu murenge wa gatenga mu karere ka kicukiro babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruzi kandi ko bo batari bazi ko yagira ingaruka ku buzima nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi ntabwo nari mbizi kuko ngewe amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ariko bitemewe natwe twabonye ko bitemewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira bagenzi bacu baba babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko ubu tuvugana ndishinja icyaha cy'uko ncuruza ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubiza abakibicuruza rero barahari nubwo ntakubwira ngo baraha ariko ntibyumvikana birahari nimba nari ndimo urumva ko hari n'abandi nabagira inama rero y'uko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndi aha ngaha umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp jean bosco kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa asobanura ko ubifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara uretse n'abafatwa babicuruza polisi ivuga ko itazihanganira n'ababibagemurira hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka aba bantu babicuruza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva ubwo rero igikurikiyeho nyine iyo utumvise inzego zibishinzwe ziragufata zigawukiye z'ubutabera ubwo noneho bugakora akazi kabo ariko none icyo tuvuga ni iki umuntu ucuruza bino bintu biri hano akaba azi yuko azabizira akongera akabicuruza mu gihe azi ko n'abandi bigeze kubizira njye numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kuba ifite ikibazo iyo tubonye amakuru rero icya mbere ni uko abangaba bazakurikiranwaho kubicuruza ariko turagenda tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitinda kandi turi bubafate umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi iteka rya minisitiri ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanoza umubiri ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe iteka rya minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidro hydroquinone kiri ku mpuzandengo ya zeru n'ibice bitatu ku ijana mu gihe amwe mu yafatiwe ku masoko yo mu Rwanda yo ari kuri kabiri ku ijana uretse indwara nka kanseri abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diyabeti umuvuduko ukabije w'amaraso ubuhumyi kutihanganira ubushyuhe n'ibindi igikomeje kumvikana ni uko aya mavuta harimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze igishobora gufatwa nk'icyuho ku bakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u burundi perezida wa evariste ndayishimiye yakiriye mu biro vyiwe i bujumbura umupfasoni melanie hings aherutse kugenwa mu mabanga yo guserukira amerika muri ico gihugu perezida ndayishimiye yabwiye umutegetsi ko leta yiwe izokora ibishoboka vyose kugira ngo imigenderanire y'uburundi na amerika ibandanye iba myiza madamu hings nawe nyene yemeje ko ataco atazokora kugira ngo Gitega na Washington bibane neza ni mu nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza waramutse neza murakotse cyane
uwo ni melanie harris higgins mu gihe yahejeje kwakirwa na perezida evariste ndayishimiye yabwiye abanyamakuru bari ku kirimba ca perezida mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ko yarazanye ikete rimugena mu mabanga masha yo guserukira amerika mu burundi hamwe n'ubutumwa bwa perezida biden bwo kwifuriza mugenzi we w'uburundi umwaka musha yibukije ko mu myaka mirongo itanu ishize imigenderanire y'uburundi na amerika yakomeje kurangwa n'ubucuti no gufashanya nawe nyene yijeje gukomereza kuri uwo murindi no kuzogira ingendo nyinshi kugira ngo yirabire ko imfashanyo amerika itanga ikora ico yagenewe niho garuka ku bisata vy'ingenzi igihugu ciba kizoshirikira kurusha muri iyi myaka iri imbere hatibagiwe imigambi yashizwe imbere na perezida ndayishimiye irimo gukomeza intwari ibereye igisata c'uburimyi n'ubworozi kurwanya ubushomeri mu rwaruka ukuziganiza kazoza abakubukuruke hamwe n'ibikorwa binywanisha abarundi umupfasoni higgins yinginze abategetsi b'uburundi kwiyunga n'amakungu nous constatons l'avancement de votre engagement sur la scène internationale et nous encourageons vos efforts pour renouveler les relations avec les partenaires bilatéraux et turabona intambwe muriko muratera ku rubuga mpuzamakungu kandi turateye intego twigoro twanyu mu kwiyunga n'abaterankunga n'amashyirahamwe mpuzamakungu harimo ikigega c'isi kijejwe ubutunzi hamwe n'ubumwe bwa buraya ukwemera gukorera hamwe n'abandi mu mwumvikano n'amakungu hamwe n'ukwiyemeza kubahiriza amahame dusangiye ni intambwe ikomeye mu bijanye no kunagura ugufashanya kwacu nous partageons constitue une étape importante pour continuer à améliorer notre collaboration.
niko ambasaderi musha wa amerika mu burundi yavuze yanagarutse kandi ku kintu igihugu ciwe cishimiye cyane iruhande y'ibindi bikorwa bifatwa mu mugongo na leta ya amerika ibicishije mu gisata cayo kijejwe iterambere kw'isi usaid ugutoza igisirikare c'u burundi n'oublions pas de mentionner les efforts conjoints de l'armée américaine et des forces de défense ntitwokwibagira kuvuga utwigoro rusangi tw'igisirikare ca amerika hamwe na fdnb igisoda c'uburundi mu ntumbero yo gushiraho igisirikare cubahiriza umwuga kandi ciyubashe gisanzwe gikingiye umutekano no kubaho neza kw'abanyagihugu tuzokomeza gushira inguvu mu runganwe rushasha n'indongozi zo muri kazoza zizorongora imigenderanire yamaho kandi ihambaye y'ibihugu vyacu niko yashimangiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yemereye wamutumwe koko ataca atazokora kugira ngo imigenderanire y'igihugu ciwe na Amerika irusheho kuba myiza Eveline Butoyi umuvugizi musha wa perezida ndayishimiye abisiguriye abanyamakuru inyuma y'umubonano nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste ndayishimiye yamwemereye yuko ari ngaha kugira ngo bakorane ku izina ryiwe ku izina rya leta arongoye no ku izina ry'abenegihugu bose kugira ngo barabire hamwe ingene iyo migenderanire yotera ije imbere ku neza y'abo benegihugu muri amerika n'abenegihugu b'abarundi buri mwaka leta ya amerika iha igisirikare c'uburundi amamiliyoni mirongo umunani y'amadolari y'abanyamerika ikongera igashirikira iyindi migambi itandukanye mu bisata vyo gutabarana eroje wurikaneza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza turaguma mu gihugu c'u Burundi ahatanguye imyiteguro yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni uzohimbazwa ku itariki ya munani uku kwezi. Imyiteguro yatangujwe n'uruganda rufise icivugo kigira kiti ubukerebutsi bw'abakenyezi soko y'iterambere rya bose. Urwo ruganda rwatanguriye igitega ku murwa mukuru wa politike rukazobandaniriza ingozi ejo kuwa gatatu hanyuma rusozeregwe i Bujumbura ku itariki ya munani Sudani ibikorwa bifashe mu mugongo n'umuryango umwe bwa buraya byateguwe na unicef ifatikanije n'urunani rw'abagore bize ubuhinga bufasha mu iterambere ridakumira femme ingenieur active pour le développement fiadi mu mfunyapfunyo umuyobozi wa fiadi jeannette kaneza yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ico ibi bikorwa vyahereye gitega bigamije mu nama twatumiwe mu gitega batumiye abagore batandatu bitwa yuko bari mu gifaransa famu modeli kugira ngo umwe wese avuge aho yuba ageze uko byuba byarageze kugira ahera aho yari ari gushika aho yuba ageze uno munsi kuko n'abagore muri twebwe batwara ama asosiyasiyo baronse ibiti bikomeye mu gihugu yego ni kugira ngo dusangize abandi egisperiyanse kugira ngo dutere ingufu abandi bakobwa yo kugira ngo nabo bashobore kumva yuko bokwiteza imbere bonyine bakaba n'akarorero keza kuri batonya babo abo bavukana no ku gihugu none nkwibarize wowe n'iki cyatumye ufatwa nk'icyitegererezo mu bandi bapfasoni mu bandi bagore yego urumva mu burundi no ku isi yose ndetse ibintu by'ibiharuro ibintu by'ubushakashatsi kenshi n'abakobwa babyiga rero twashaka yuko icyo gihe tuca turagerageza kugira ngo babone yuko birahari tubereke yuko bihari kandi n'abakobwa bashobora kubyiga atari imyuga gusa y'abagabo ariko n'abakobwa ko bashobora kugira icyo baterere kandi aribo dushaka cyane rwose kuko mu burundi abakobwa nibo na benshi ni ukuvuga iyo myuga usanga twebwe turimwo iyo myuga abakobwa batajamo niyo na cyane cyane umushinge w'iterambere mu gihugu natwe turakeneye turi ko turiteza imbere igihugu cyacu turakeneye intambwe ishimishije cyane y'umugore turashaka icyo umugore azana nicyo gituma rero twaciye dushyiraho iyo asosiyasiyo ni uvuga ubwo runani kugira ngo tubatere intambwe tubereke ibyo abandi bagore b'ibyitegererezo bariko barakora cyane cyane mu bintu bya scientifique ingenieri sinzi uko nashobora kubivuga mu kirundi tubereke yuko niho turi turi kumwe nabo nabo barashobora kugira icyo bakoze turi kumwe twese nabo duhereye kuri iryo terambere ridakumira uvuga kuva fiyadi yashingwa ni iki gikorwa mwagezeho kigaragaza ko koko mwagize uruhare muri iryo terambere ego uko nakubwiye yuko abakobwa benshi batabyiga batanamenya n'uko bibaho ibyo bya injeniyeri twaragerageje turagirisha amakonferanse tubivuga birabaho tukandika nk'ibintu tukabipuburiya ku masiti yacu turagirisha na concours dide innovante ni abakobwa gusa b'abanyeshuri biga muri secondaire cyangwa universite n'abandi bagore baba bari aba enjeniyeri bashoboye kuja muri iyo concours hanyuma turaheza turabona yuko abagore bashobora kwandika iporoje nziza cyane kandi nuvuga nshasha ibyo rero byo byose ni ibintu tugenda turakora bituma bitubera akarorero kw'abo batonya bacu tuba dushaka yuko boja muri ibyo bintu nabo bya iyo myuga twita iy'abagabo ariko turabandanya n'ubu tugerageza kwigisha imyuga abakobwa kuko kenshi usanga irimo abahungu intambwe tumaze gushika ko si nini cyane ariko iyo tuja ni kure ariko se iyo ureba usanga ibyo fiyadi yigisha byaratumye abana b'abakobwa bitabira ayo masomo kera yaharirwaga abahungu ibiharuro bihari ubu ntidushobora kuvuga yuko biriko biratera imbere ariko icyo tubona ni uko turi ko turabivuga kandi bariko barabyumva urabona no muri konko baraza mu bintu tuba twateguye baraza bakagira nabo icyo bavuze tudoshobora kuvuga yuko hariho aho biriko biraja iyi nama yatangiriye igitega kuri uyu wa kabiri ejo kuwa gatatu izaba igeze ingozi hanyuma ku itariki ya munani ijyi bujumbura aho hose muzagenda mutanga izihe nyigisho tuzuba turi ko turereka abakobwa yuko ukwezi kw'abagore ni ukwezi twerekana yuko umugore afise ikibanza mu iterambere ry'igihugu afise ashobora nawe kwiyumvira nk'umugabo nawe nagatera imbere tukaja hamwe twebwe abagore abagabo tuja vers un monde meilleur twese tugashira ingufu hamwe kugira n'abagore biyumve babone aho bari babone yuko nabo ari kimara mu iterambere ry'igihugu jeannette kaneza uri umuyobozi w'urugaga rw'abagore bize ubuhanga bufasha mu iterambere ridakumira ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane venisita akaba ino ngaha duciye dusozera amakuru twari tuyafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na frederic nkundikije yashizwe hamwe na fatuma rimasi karara twemeye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha muraraharyana ahataryana harara umwansi